Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wiixata sadaasa 27 bara 2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgalaa har'aan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisu antuu jubee horaati haleellaan somaaliyaa keessatti raawwatame kasamiirraa jechuudha garee isis irratti fuulleffate.
godina booranaa naannolee sadii keessatti har'aaf dilbata kaleessaa hiriira mormii gaggeeffameera gabaasa qabna gama kaaniin yuunivarsiitii wallaggaaf kolleejii barsiisota naqamtee keessatti dambidoolloo keessattis barnoonni dhaabbateeraa gabaasa qabna. walitti bu'iinsa daangaa oromiyaaf bulchiinsa naannoo somaalee keessaa akkasumas sajjechaa wadaayitti hidhata qabate namoonni to'annaa jala ooluu mootummaan itiyoophiyaa beekseera kanarratti gaafiif deebii gaggeeffame qabna gabaabinna yeroo har'a qophii ispoortii akkasumas ameerikaaf uummata isheen qabaannu noof kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nuun turaa oduu addunyaaf garatuu jubeetti deebina.
mootummaan itiyoophiyaa walitti bu'iinsa dhiyeenya daangaa bulchiinsa naannoo somaaleef oromiyaa gidduutti uumameen walqabatee namoonni dhibba tokkoof sadii to'annaa jala oolchuu aangawaan tokko sanbata darbe dubbatanii jiran ministeerri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaa dooktar nagarii leencoo akka jedhanitti naannoo oromiyaa irraa shakkamtoonni sagaltamii saddeet naannoo bulchiinsa somaalee irraa immoo shakkamtoonni shan to'annaa jala oolchuu beeksisaniiru kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. itti gaafatamaan quunnamtii uummataa duraanii kan samaayawii paartii obbo yoonaataan tasfaayee manni murtii olaanaa irratti murtii mureeka ture murtiin yakka haqamee yeroon hidhaa isaanii hir'ateefi jira abukaatoon oliyyannaa murtiin sun mana murtii gadaanaa kan murtaa'erraa kawayyaa'u ta'u ibsee ammayyuu garuu komee qabaachuusaa dubbata obbo yoonaataan yakka shororkeessummaati irratti dhiyaatee ture. yoonaataan tasfaayee irratti manni murtichaa hidhaa waggoota ja'aaf walakkaa murteessee ture gara waggoota sadiif walakkaatti gad hir'ateefii jira humnoonni yuunaayitid isteetsiif mootummaan soomaaliyaa waliin qindoominaan haleellaa samiirraan raawwataniin shororkeessaa tokko ajjeefamuu waaltaan ajajaa yuunaayitid isteets kan afrikaa har'a beeksiseera haleellaan sun loltoota isis irratti kan raawwatame sa'a booda sa'a sadii irratti soomaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti yoo ta'u ibsi waaltaa ajajaa kun humnoonni yuunaayitid isteets lammiiwwan yuunaayitid isteetsiif eegumsa gochuuf humna tarkaanfii eeyyama qabuuf seeraa ka seeraa ta'e ka fudhatan ta'ullee beeksisee jira. musliimonni suufii kanneen masrii keessaa fixiinsa torban darbee masjiida irratti raawwate kanneen sagadarra turan dhibba sadiif shan galaafatee dhibba tokkoof digdamii saddeet kanneen ta'an madeessarra biyyattiin dandamataa jiraattuyyuu dhaloota nabi muhammad kabajuuf karoorfatanii jiran haleellaa jimaata darbeef itti gaafatama ka fudhate hin jiru haleellaan sun kan raawwatameef masjiida alraawaa keessatti kan sagadan musliimota suufiiti jedhamee wanta amanamuuf ta'uun beekameera. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti hoogganaan waraanaa maayinmaar kan yuunaayitid isteets fixiinsa sanyii musliimota rooginyaar irratti raawwatame jechuun ibse ilaalchise biyya isaanii keessatti loogiin amantii irratti hundaa'e kan hin geggeeffamne ta'uu abunicha kaatolika roomaaf ibsuu isaanii beeksisan maayinmaar keessaa loogiin amantii qaroma hin jiru ka jedhan jeneraal miin aan haliyang ergaa kana kan waajjira isaanii feesbuukii irratti maxxansaniin beeksisan waraanni keenyas akkasuma jechuudhaan biyyattii keessa nagaaf tasgabbiin akka buufate ibsanii jiru. aarri gurraachi rifaasisaan maawunt aang dachii keessaa ol ba'uu itti fufee kanatti aangawoonni odola baalii kan indooneeshiyaa akeekkachiisa voolkaanoo kennanii jiran aangawoonni godina baalaan voolkaanoo dhaqqabuu malu. gara kiiloomeetira kudhaniitti babal'isuudhaan sochii kanaanis uummati kummi dhibbi tokko ta'u naannoo sanaa godaanuu malu dho'iinsi voolkaanoo sun bakka sanarraa maayilii hedduu irratti kan dhaga'amu innaa ta'u bilbilli ibiddaas fagootti mul'ata. waliigaltee falmisiisaa mootummaan paakistaan gareelee islaamummaa waliin har'a irra ga'e ministeera seera federaalaa aangoo irraa darbuun mormii aariin guute kan lubbuu hedduu galaafate torbanneen hedduuf magaalaa galma mootummaa biyyattii raase tasgabbeessee jira Leellistoonni garee Teerek ee Laabiik kan Kaahim Huseen Riziiviin hoogganamu jalqaba baatii kanaa daandii ijoo gara Islaamabaaditti geessu cufuudhaan yoo mootummaan ministeera dhimma seeraa Zayid Hamiidiin faallaa amantii isaanii dhaabbatan aangoorraa darbe malee hookkara oofan kan hin dhaabne ta'uu akeekkachiisan. Liigiin Musliima Paakistaaniin kan hoogganamu mootummaan gaaffii sana fudhatama dhabsiisuudhaan poolisiin hiriira mormii sanaa akka akka to'annaa jala oolchu ajajee ture kanaanis mormitoota waliin walitti bu'iinsa uumameen namoonni torban yoo du'an kanneen dhibba lama ta'an madaaniiru deeggartoonni riziif dabaree isaanii deebii kennaniin daandii irratti ba'uudhaan daandiiwwan gurguddaa cufan kanaanis kan hamiid dabalatee manneen jireenyaa ministeerota federaalaa irratti haleellaan raawwatameera hookkarri sun heddummachuun aangawoota paakistaan duula poolisiin geggeessu akka dhaabuuf hoogganoota hiriira mormii sanaa waliin akka mari'atan dirqisiise waliigalteen sunis ministeera kan ta'an haamiid battala aangoo akka gadhiisan ka gaafatu ture oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina boranaa magaalaa dubluq yaabelloo fi miyoo keessatti har'aaf kaleessa uummati hiriira bahee rakkoo himataa ture rakkoo hedduu himatan keessaa warri liyyuu haayilii fi ittisa biyyaa uummata fixuu akka dhaaban waraanni magaalaa sooddaatti ji'a darbe uummata fixe akka seeraan gaafatamuuf gaaffii bulchiinsa dansaa qabaachuu gaafatan akkatti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godina boranaa jedhanitti. ji'a sadii keessatti waraanni liyyuu haayilee fi ittisa biyyaa nama tokkoof nama dhibba tokkoof shantamii sadii madeesse hedduu fixeera soraa qindeesse.
Feen ayyaala makama oltan nameen galgala kan dubuluqii dubbise maqaa himachuun feene akkani jedhe.
Guyyaarraa godin boorana aanaa dubuluqitti hirii nagaa gaggeeffame ture barataa fi hojjeta mootummaa gam tokkoo fi hawaasa bal'aa baay'ee wanni irratti ba'anii hanga amma uummatii daangumisaa irratti waraanamuu jira. Deddeebi'a kun immoo torbaan torbaanii ajjeefamuu jira. waggaa digdami torbaa taasisaa uummanni booranaa uummanni oromoo akkuma beekamu taate daangaa irratti nagaan jiraanne hin beekne hanga ammaatti akka godin keenyaatti namni baay'ee baqatee bishaan godin booranaa nurraa bu'u jedha sababii inni bu'uuf tokkoffaa quuqama booranaaf waan hin qabneef nurraa ka'u jedhanii ittaansee uummatii namni daangaa irratti obba'e fakkeenyaaf godin booranaa na dirree magaala sooddaa fi godin booranaa naareerootti namoonni dhumatan. walumatti namni gara kudhanii afurii lakkaa'amu adu'an hanga ammaatti qaamni raayyaattis biyyaatiin ajjeesu waan ajjeefamaniif ragaa hanga amma wanti seera dhiyaatu tokkollee waan hin jirreef sababa waraana daangaa kanaa wal qabatee hanga amma lakkoofsa namoota du'anii tokkollee kan hin beekne isaan uummata daangaa irraa waraanamuu jiru kan tokkollee itti dhiyaatanii jireenyanii qubu waan hin qabaanneef kanas akka nuu beekan jedha yuunivarsiitii boorana haadha habuuraa armaan dur kaanii gaafatanii yuunivarsiitiin lafa bu'uura haamte dhuftee diizaayinii koolicha sadaasa hanji sadaffaa kana akka diizaayinii isa haafamutti ministeerri koominikeeshinii federaalaa haa gabaafee ture ijaarsi sammuu naannoo jishenaffaa akka jalqabu jedhee diizaayinichisaa gama waan argini akka jalqabamu hin gaafatanii kolleejiin barsiisota yaaballoo cufamaatti nu banamu haal haaromsi gadi fageenya godin keenyatti akka sadarkaa oromiyaa akka kenname godin keenyatti akka tokkolleen akka hin kennaminitti akka haaromsi gadi fageenya eeggatameeti kennamullee gaafatanii turanii.
Nama kunillee yaaballoo dubbachuu jira innillee ammatti maqaa himachuun feen taatullee rakkoon jirtu tana fakkaattii jedha.
Jira hiriirri kalee gaggeeffame jedhama uummanni magaalattii fi barattooti manneen barnoota adda addaa irraa walitti babba'anii waan sadirraa akka xiyyeeffate tokkoffaan rakkoo nageenyaatiif wal qabate rakkoo nageenyaa jajennu amma yeroo ammaa sana kan akkuma beekamu naannoon oromiyaa naannoo somaaliyaa fi wal gaggeessaa jira keessumaatti immoo naannoo guddinni booranaa uummata horsiisee irratti biyya waliin ta'e uummata baay'ee fixaa jira. Dhumanii namootni baay'een miidhamanii jiran madaanii hospitaala yaaballoo guutanii jiran. Kan irratti guyyaa guyyaan du'aa jira uummanni kun makalaakiyaaf biyya poolisiin uummata hin ajjeesaa jiru akka dhaabbatu gaafachaa turanii lammaffaa immoo rooddirraatti namni namni uummata nagaa balleessu yookaan lubbuu fixe irraas akka nuu dhiyaatan mooyyalee mootummaa naannoo Oromiyaa jalaas akka bulchu walumaa galatti ajjeessaa fi dhiibbaan uummata kanarraa gaggeeffamaa jira akka dhaabbatu kan gaafachaa turanii dhaadannoowwan kan qabatanii ba'anii uummanni kunillee uummata guddin tokkooti uummata baay'ee guddaati uummata horsiisee bulaa bu'uuri misooma kan immoo akka biyyittii jiru mibiri hin jiru misooma barbaannaa kolleejiin barnoota dhiyoo sana fi banamee ture dhiibee cufamee jira. Kun immoo akka deebiin hubanam gaafachaa turanii nam haaliin immoo yuunivarsiitiiwwan asittiin ijaaramaa jedhanii lafaan bu'uura haan jira. Yuunivarsiitiin kun akka nu hubanamu yookaan akka nu ijaarame jedhanii gaafachaa turanii akkasumas siidaan dalagaa jaatanii urgee dhaabaaf diidaa bahee bakka addabaabaa irraatti akka dhaabas kan gaafachaa turanii.
Soodduun isaa jechuun.
Soodduun isaa soodduun jaatanii illee kanaaf addabaabaa irraatti akka dhaabbatu gaafachaa turanii. Akka bulchiinsa gaariitiin wal qabatee jechuudha guddinaa jiru. Guddinni booranaa haaromsa akka Oromiyaa jiru haaromsi garanaan dhufne kanaafuu haaromsi barbaanna. Haaromsi barbaannu immoo haaromsi tokko kun gaggeeffameetti oomishni nu qabnu sirraa'uu qaba. Kanuma irra kun bulchiinsa gaariitiin wal qabatee bulchaan guddinaa anurra buutii waan jedhaadha gannu adda adda dhageessisaa turanii bulchaan guddinaa hojii jennu bulchaan guddinni yeroo ammaa kanaaf yeroo rakkoo hamtuu ta'e jirru akkasuma baratan fayyaduu hin deemu uummata kun dura deemuu danda'u akka sagaleen uummata dhagaan barbaannaa waan jedhaadha adannoowwan adda adda dhageessu.
Miyoo godina booranaa aanaa miyoo magaalaa hiddii keessallee akkuma kana namii kalee hiriir ba'e bilbil bulchiinsaatiif aanaallee jiraattotaallee ammatti argachuu hin dandeenye kanatti qubnuu qabaadhaa jenna. Abdiidoo Boruuti. Abdiidoo Boruu itti gaafatamaa koominikeeshinii biiroo godinaati. Abdiidoo guddoo si galateeffadha. Namni maal himate baay'eetiin?
Rakkoo bulchiinsa gaarii isa qaban gaafatanii jiranii. Dhimma daangaatiin wal qabatee uummati keenya yeroo dhagaa yeroo du'u jira. Kanaafuu mootummaan federaalaa dhimma kana nurra dhaabuu qabaa. Namni keenya chidduun qabu waan jedhu waan nam sooddatti. Dheengadda fixanii isin akkuma uummata godinaalleetti akkuma naannoo oromiyaalleetti mootummaa federaalaa nama nam keenya fixee. seera dheessuu qabaa waan jedhu yuunivarsiitii nu ijaaruu qaban ka jedhu yuunivarsiitiin yaa'u sun eegachaa jira yeroo isaan nu genne waan jedhu nulleen ka qabnu ka koolleejjii ammoo koolleejjiin akkuma godinaalletti nulleen koolleejjii nuuf kennameetiin wanni hundi nu xumuramee dhabne irratti komii hunda sadarkaa godinaatti uummata godina hundaatu waan ta'eef sunis ijoolleelleen gaafattee jirti irrees ijaarsaa gaafatanii jiranii addabaabaa itti aanu dhaabatu waan jedhu gaafatanii jiranii shalaqaa jechuudha. soodduudha sooddudha.
Afaan liyyuu poolisii kun marroo hagam dhufeetiin biyya argan kan qoof keessatti daangaa irratti.
Qophiittis balaarraa fudhachuu dandeenya namaaf ragaa qabatamaan qabu nam hedduutti du'eetiin jedhee namni gara haga guyyaa arbiitti dhibbaa fi soddomi ja'a irratti namni kudhan torba kan madaa garame dhibbaa fi soddomi ja'a kudhan torba walitti jaartii hawwannee jechuu dandeetta akkasiin namooti madaa gas ga'anii nama baay'een lubbuun nama hedduun dabartee jirti sun qofaa miti naannoo mooyyaleetti. birkeessa nan butanii namaan baduu kun yeroo dhagar yerootti deemamaa jira waan taateef gootii nama baay'eedha jechuudha.
Aha dhibbaaf wayiin kun nam madaa'e moo nam du'e.
Nam madaa'e nam madaa'e.
Ji'a gam keessatti.
Ji'a sadaffaa keessa jira ji'a sadii keessatti jechuudha. Ji'a sadii har guyyaanii kudhan saddeeti gaaffii kanatti jechuudha.
Ji'a sadii keessatti nama dhibbaaf hagamiin madaa'e.
Dhibbaaf shantamii sadii jechuudha.
Kaduu ammoo hagam ta'a.
kadii si lakkoofsaan amma harkaan qabu wanni waajjira fo'aa waajjira dhimmaafeesha gubbaa qabu waan taateef nam baay'eedha. ልዩ ፖሊሲ ናነው ሶማሌ ቲፊ መከላከያለን አካሴት ዮ ጅዱ ሴኑ ኬሱማት ወራን ደንገደ ከአሬሩ ረገጌፋም ረት በልና መከላከያ ረከመ ሴሰች ኩንን ሞ ኡመቲ ዱቡልቁ ኢሌን ከያበሎሌን ከይዲሌን ከኑም ባየትን ይመት ከኑም ባየትን ይመት ኑራ ዳባቱ ወልቅጡማ ኑላላን ጅሩ ለሚሴን ድዋዋን ጅሩ ዮቲ ኩን ኑራ ዳባቱቲ
soraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa amma galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa afurtamii afur ta'eeraa sagantaa taanutti ceena. godina qeellan wallaggaa magaalaa dambidolloo keessa ka jiran manneen barnootaa barnumsa dhaabuu isaanii ibsamee jira humni raayyaa waraanaa magaalaaf manneen barnootaa keessaa ba'u jedhu namootu dhiyeessa.
godinaa qalleen wallaggaa magaalaa dambidolloo keessa kanneen jiran manneen barnootaa hunda keessatti barattoonni barnoota dhaabuudhaan gara warra isaaniitti deebi'uu isaanii jiraattonniif qaamni mootummaa dubbatanii jiran ka jiraataan magaalaa dambidolloo naaf ibsan kanaan jalqabna.
magaalaan dambidolloo jeequmsa guddaa keessa erga buutee tutturteetti bubbulteetti namo torbanoota lamaan darban kana keessaa. magaalattiin jeequmsa guddaarra jirti manni barumsaa elementariidha ka'e amma pireparatoriitti cufaadha qaamni makaanaa kana to'atee yookaas hoogganaa jiru humna waraanaati yookaas raayyaatti isa biyyaati amma kan magaalaa kana keessa socho'aa jiru magaalaa kana keessa ganama sa'aatii kudha lamaa kaatee hanga galgala sa'aatii kudha lamaatti socho'uu dandeessa malee sa'aatii kudha lamaa booda socho'uu hin dandeessu hoteelonni isaatii kudha lamaan cufamu maaliif namni dhaqee fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef kudha lama booda taanaan karaa irratti argamnaan hin tumamta hin gidirfamta waan ta'eef sa'a kudha lama booda namni socho'uu hin danda'u rakkoo cimaa keessa buutee jirti jechuudha magaalattiin yeroo ammaatiif.
Maalirraa ka'eeti humni ittisa biyyaa magaalaa sana keessatti bobba'uun ittiin ka'iinsi isaa maalinni yoome akkamitti?
Akka isaan jedhanitti ji'oota lamaan sadan darban dura ajjechaan magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture namoota aangoo qaban irratti raawwatamaa tureera. Amni ajjechaa sana raawwataa ture hin beekamu eenyummaan sana waan beekamu miti. Qaama ajjechaa kana raawwatu baasaa jedhanii uummata walga'ii meqateessanii qaamni kun bahuu hin dandeenye gaafa qaama kana bahuu dadhabuu humna waraanaa. ramadanii raawwatanii humnaan siistama adda addaatiin qabuu dandeenya lammata dabalanii isaanis furmaata laachuu hin dandeenye namichi ajjechaa kana raawwatu yookaas giruppiin ajjechaa kana raawwatu qabamuu hin dandeenye garuu kan gidirfamaa jiru uummata uummanni kun immoo nagaadhaan bahee galuu amma ammaatti hin dandeenye waan si ajaa'ibu keessa. Raayyaan ittisa biyyaa kun tarkaanfii kan isaan irratti fudhatanii uummata malee qaama ajjechaa kana raawwatu miti.
Namoonni hidhaman jiru haala kana keessatti.
Eeyyee nama kudha ja'atu hidhame waan sulhu keessaa magaalaa kana keessa.
Eessa jiru amma warri hidhaman kun?
Nama kudha ja'a qabanii fuudhanii deemanii as magaalaa kana. Waardiyyaan mana hidhaa utuu eegu poolisiin magaalaa utuu mana hidhaa sana eegu halkan humni waraana biyyaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa mana cabsee jara kana fe'ee gara Finfinneetti ol fe'ee jedhan. Maaliif ol fe'amanii dhimmi isaanii kun asitti ilaalamuu jedhan. Jaarsoliin biyyaa qeerroon magaalaa namoonni gaggaafatanii jennaan. dhimmi isaanii dhimma shororkeessummaatiin wal qabataa qaama mana murtii federaalaatu ilaaluu danda'a waan ta'eef waan isin gashuun qabu jedhanii deebii wantaanii deebisanii kanaan uummata qaayee jira barattoonni immoo amma jarri kun kan lakkifamanitti hamma raayyaan biyya magaalaa kana keessaa bahutti mana barumsaatti hin deebinu jedhanii jiru amma irraatti manni barumsaa cufamee jira jechuudha nama.
Haala magaalaa Dambidolloo keessaa kan jiraattonni dubbataa jiran kana laalchisuudhaan qaamota mootummaarraa adda baafachuuf jecha aangawotan itti bilbile keessaa tokko itti gaafatamaa dhaadiwoo yookaan immoo oppidiyoo kan godinaa qellem wallaggaa obbo Ayinaaleen Makonnini akkana jechuun naaf ibsan.
Torbanii maasaa darbirraa kaasee dhugumaman barumsaa barattoonni keenya barachaa jiranii hamma barattoonni keenya. barnoota dhaabanii galanitti odeeffannoo kan qabnu turre gaafa torban jimaata darbee barattoonni barnoota isaanii galaa jiru jechuu dhageenye sababni isaa maanni wanta jedhamu karaa waajjira barnoota magaalaa keenya gaafa gaafannu akkuma jedhame waraanni loltuun imti kan biyyaa magaalaa dambidolloo keessa jiru isaan naannoo sana naannoo mana barnootaa keessumaa mana barnootaa qilleensgaa beekamaadha naannoo kana dhufanii mooraa keessas seenanii alasaas naanna'anii waan jiraniif barachuudhaaf sodaannee jiranii ijoolleen ba'anii galanidha wanti nutti himame inni kun akka inni qulqullaa'uuf qindeessaa mana barumsaa sanaa dawallee yeroo gaafannutti mooraa keessatti illee waraanaan argee hin qabuudha wanti inni nu kaase garuu naannoo sana waraanicha deddeebi'aa jiran nu kaase kanaan duras egaa bara darbe rakkoo nageenya magaalaa dambidolloo keessa turerraa kan ka'e barattoonni keenya sun namoonni tokko tokko miidhamanii wanta turaniif sun akka lammaffanitti hin deebinee fi barattoonni keenya nagaadhaan mana isaanitti galanii isa booddee rakkoo jiru immoo walii wajjin mari'annee waan dandeenye deebisnee waan amma keenya walumaa mootummaa naannoo Oromiyaan gaafannaa barattoonni nagaadhaan akka isaan mana isaanii gahan hordofaa turre barattoonnis nagaadhaan manatti galanii barattoota irraa kaasee immoo barnoota itti fufuu hin dandeenye dhuguma isa booddee jaarsolii biyyaa hojiinis maree bal'aa geggeessaa ture.
Har'a mataasaa bulchaan magaalaa kan irratti argameef ittaanaan dhimma dhageenyaa kan irratti argame walgayiin magaalaa Dambidolloo keessatti geggeeffamee jira. Uummanni iyyataa jira. Waraanni nurraa bahuutu irra jira. Mana barnootaa keessaa magaalaa keessaa bahuutu irra jira kan jedhudha.
Dhugaadha wanta kaasaa waan dhugaadha turfaan jira. wanta tikaasaa kan dhugaadha. Kanarraa kaanee gaafa jaarsoliif namoota hedduutu ta'e namoota muraasa hojii gaafa mari'annu naannooma sanarraa waraanni deemoo akka qabanii waraanni naannoo mana barumsaa deddeebi'uu bara ijoollee keenya erguus hin dandeenyu kan orkeef ijoollee keenya nuyi kan jedhamutu nuu ka'e achirraa kaanee qaama laallatuuf gabaasa saalaan jechaadha. Isa booddee waraana naannoo sanarraa kaatanii kaampii keessa isaan jiraatan akka magaalaa Dambidollootti jira gara sanatti akka isaan deemantu ta'e.
Amma deemaniiru waraanni magaalaa sana keessa hin jiru.
Magaalaa keessa jiru. Magaalaa keessa bakki isaan duraan durtu kan jira. Naannoo mana barumsaa qillamii ta'anii jiran isaan achitti deebi'anii har'as maree guddaadha kan gaggeeffame. Maree kanarra hin turre odeeffannoo isaa bal'inaan hin qabu. Garuu akkan nama tokko tokko irraa dhageetti gaaffiin kun ammayyuu jira. Gaaffiin kun ammayyuu jira waanta ta'eef uummata magaalaa keenyaa bira iddoo tokkotti walitti qabama maree magaalaa Dambaloo keessaa arguu hin baane.
Amma uummanni kan jedhaa jiru argamuu isaanii qofatu hin ta'iin namoonni hin qabamuu namoonni hin reebamuu mana namaatti itti seenuu namni takkaa lafti dhiyeennaan magaalaa sana keessa socho'uu hin danda'u ijoollee qabanii reebuu namoota qabanii reebuu mana namaatti cabsanii seenuu sirni hin jiru bakka adda addaatti immoo torban tokko duraayyuu boombiin faa dhukaafamaa ture eenyu akka dhukaasu hin beekamu waraanni nama shororkeessaa jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran.
wanti dhugaan jiru tokko nuti mootummaa kana keessa jirra mootummaa kanaa wajjin jiraanna waan dhugaa jirus immoo dhoksuu hin dandeenyu waraanni yeroo isaan magaalaarra ba'an socho'an jira namoonni tokko tokko miidhamnaan kabadamnaa wanti jedhamu tokko tokko jira odeeffannoo isaa qabna akkaataatti waraanni yeroo isaan deeman yeroo isaan socho'an waan isaan godhan tokko tokko jira inni kun immoo sirrii akka inni hin taane nus qaama laallatuu fi goonii nagaa qaamni nutti dhiyaate jiru isaanis kaasaa jirra wanta ta'e immoo aangoon keenya immoo waraana deemsisuuf qubachiisuuf aangoo kanaas hin qabnu yeroo isaan magaalaa keessa sosocho'an garuu namni rifachuun hir'achuun sodaachuun jira isa kana immoo ammas nuus oromiyaanis poolisii mataasaa danda'e kan oromiyaas qabaa poolisii kan mataasaa qabaa koree bisimii kan mataasaa qabaa kanaaf jirri kuni dhuguma rakkoo adda addaa akkuma xiqqaas boombiin magaalaa keessatti darbatamaa biraan ga'amu namni du'aa biraan ga'amu rakkoon kun kun jira wanta ta'eef amma yeroo waraanni socho'an kana namoonni sodaachuun jirrachuun wanta akkuma xiqqaas jira kana jechaadha waa'ee waltajjii biyyaarraa waltajjii guddaan gaggeeffameera boorga nama laallachaadha wanta gaaffichi irratti ka'ee akkamittiin akkama walii galamee
Dhaggeeffatoota keenyaa gaaffii obbo Ayinaalem waliin geggeessineen xumurree boor itti deebina gama biraatiin Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessattis barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaaf kakooleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasuu isaanii fi mana barnootaa keessaa ba'uu isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Kanas boor itti deebina.
naannolee daangaa oromiyaa bulchiisa naannoo somaalee adda addaa keessatti kanneen walitti bu'iinsa uumame keessa harka qabu jedhamanii shakkaman namoonni dhibba tokkoof sadii ta'an to'annaa jala ooluun ibsameera kana kan ibsan waajjira koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa dooktar nagarii leencooti akkas jedhu.
rakkoo kana wajjin wal qabatee namoonni to'annaa jala oolan bakka lamatti irra ilaaluun nurra jiraata inni tokko oromiyaa keessaati oromiyaa keessaa. warra to'annaa jala oolanis akkuma kana bakka lamatti irra ilaaluun irra jiraata. Inni tokkoffaa poolisiin Oromiyaa namoota keessumaa awwadaa irratti rakkoo uumameen ajjechaadhaan akkuma kanasi qaama namaa irratti miidhaa geessisuun qabeenyas mancaasuudhaan shakkamanii kan inni to'annaa jala oolcheedha jechuudha. Isaan kun lakkoofsaan shantamii afur ta'u. Inni lammaffaan immoo Oromiyaa keessatti federaal poolisiin akkuma yeroo sana muummichi ministeeraa rakkoon kun akka tasgabbaa'uuf ajaja kenneeni achitti argamanii sochii godhaniini namoota shakkaman afurtamii afur to'annoo jala oolchanii turan jechuudha. Kanaaf walumaa gala naannoo fulbaanaa kaasee rakkoo uumame sanaan warra shakkaman Oromiyaan federaal poolisii wajjin ta'uun nama sagaltamii saddeet kan ta'u to'annaa jala kan oolche. Inni lammaffaan gama mootummaa naannoo Sumaaleetiin rakkoo kana keessatti namoota kuma dhibbaan lakkaa'amu buqqisuudhaan qabeenya isaanii saamuudhaan warra kaan immoo lubbuu dhabamsiisuudhaan qaama miidhuudhaan namoonni shakkamanii hedduun akka jiranidha lakkoofsaanii kan hin baramne garuu baay'ee akka ta'anidha kan shakkamu maaliif balleessaan miidhaan ga'e sun bal'aa waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee namoota shakkaman kana to'annaa jala oolchuu irratti gabaasii federaal poolisii irraa yeroo wanta kana qorannu jechuudha eengaddaa kan nu qaqqabe kan ibsu federaal poolisiin tattaaffii mataa isaatiin odeeffannoo argateen yakkamtoota soddomii saddeeti kan inni adda baase. Soddomii saddeet kana keessaa namni sagal ganaa maqaan isaanii qulqullaa'aa eenyummaan isaanii jechuudha. Digdamii sagal kan ta'an garuu qulqulleessee mana murtiirraa ajaja baasee isaaniin to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jirudha. Sochii kanaan immoo namoota shan to'annaa jala oolchanii jiru jechuudha. Sochiin isaanii akka itti fuudha. Egaa gama kanaan Oromiyaa keessaati. Komiin jiru maalidhaa?
Dooktar Nagarii.
Karaa mootummaa naannoo shakkaman sun atattamaan akka seeratti dhiyaatan godhamee federaal poolisiidhaan kan qoratamuu qaban federaal poolisiitti kennamanii oromiyaadhaan qoratamuu kan qaban immoo oromiyaa keessa akka turan godhamanii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akkuma isaan tumsan gama mootummaa naannoo sumaalee Itoophiyaatiinis immoo akkas ta'utu irra jira kan jedhamudha. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa hojjetarraa kan hafee nama tokkoyyuu karaa mootummaa naannoo sumaaleedhaa gara seeraatti akka isaan kenneedha amma loonaatti. Inni kun immoo nageenya amansiisaa fiduudhaa fi naannoon lamman walitti dhufee haasa'ee rakkoo kana uumuudhaaf gufuu isa guddaa akka ta'ee jirudha jechuudha odeeffannoon jiru kan agarsiisu.
Asirratti Dooktar Nagari namoonni to'annaa jala oolan jedhaman kun maal godhan?
Inni kun harka poolisii yookiis immoo namoota faayilii isaanii qoratan bira jira waan ta'eef tokko tokkoon abaluu kana godhe jennee ibsuun sadarkaa ammaatti nu rakkisa. Haa ta'u malee kan isaan ittiin shakkaman gara caalu naannoo Awwadaayitti yeroo bulchaan aanaa gursum bahar argee jechuudha. Humnoota poolisii addaa Sumaaleetiin qabamanii bulchaan aanaa sun yeroo ajjeefametti mormii isaa fi bahar argee keessatti uummanni ba'ee ture. Isaan kana keessa Awwadaayi tokkodha. Yeroo sana walitti bu'iinsa ta'een namoonni ajjeefaman dhalattoota Sumaalee qofaa otoo hin taane Oromoon illee akka ajjeefaman beekama. Rakkoo sana keessatti namoonni hirmaatan yookiis walitti bu'iinsa sana keessatti harka keessaa qabu kan jedhamanidha. Gara caalumsa to'annaa fi jala kan oolan tokko kan beekamuu qabu lakkoofsi kun yeroo baay'atu maaliif akkas ta'e namoonni jedhanii gaaffii kaasan jiru. Odeeffannoon jiru akka argisiisutti rakkoon yeroo sana uumame naannoo Awwadaayitti waan ta'eef fuulumaa fuulatti namoota shakkaman sana to'annaa fi jala oolchuun salphaatti akka raawwateedha kan argisiisu malee caalmaatti naannoo Oromiyaatu rakkoo keessa ture yookiis harka keessaa qaba jechuu miti kan argisiisu. Gamaanis immoo rakkoo warri uumanii akkuma kanatu to'annoo jala oolaniiru ta'e amma kana addaddummaan guddaan hin uumamu jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan isaan bal'eessan ilaalchisee faayilli isaanii dhiyaatee yeroo mana murtiitti qoratamanii odeeffannoon kun karaa mana murtiidhaa isin qaqqabuu danda'a jechuudha.
Egaa amma akka natti maartanitti Dooktar Nagari dubbichi iddoo lama tokko haala Awwadaa keessaati inni kaan immoo waa'ee daangaa biyyoota lamaan irratti kan ka'edha. Sabaa himaan baay'ees gabaasa akka turanitti hidhataa bulchiisa naannoo Somaalee Liyyuu Haayil jedhamutu jireenyarraa buqqa'uu uummata kuma dhibba ja'a ta'uuf yookiin caaluuf sababii ta'ee jedhameera. Akka gabaasa isin dubbataa jirtanitti immoo. Kan caalaa hidhaman warra Oromiyaa irraa ta'anidha. Mootummaa maaniyyuu isinis yeroo itti dubbattan jira ture haala akkasii argee hin beeku yeroo itti jettan inni kun isa sanaa wajjin wal hin faallessu lubbuu namaa irratti wanti akkasittiin gam tokko qabee dhiyeessa gam tokko hin dhiyeessu kanaarra immoo shakkameedha jedhamee hidhamu immoo sabuma Oromooti attamitti ilaaltu isin.
Dubbii kana gadi fageessanii yoo ilaalle gaariidha. Akkuma asirratti kaasee. Gama mootummaa naannoo Sumaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Inni kun immoo gama mootummaa federaalaatiin poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama soddomii saddeet adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsa isaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu odeeffannoo argameen warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Inni kun kan nama argisiisu amma uummanni. Addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nus achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan irraa murame kan argine eenyutu yakka kana nurraan ga'e isa jedhu sirriitti jala muranii haasa'aa turanii haa ta'u malee amma eenyutu nurraan ga'e yeroo jedhanii dubbatanii humna nageenyaa naannoo Sumaalees akka nu godhee aangawoota addoo sanaatu miidhe jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Sumaaleedhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu isaan irra ture. Amma kan gabaasaa jiru maalidhaa? Koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu jalqabas mootummaan Oromiyaa Awwadaayii keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan warra yakkaman jedhamanii shakkaman kan seeratti dhiyaatan godheera.
Gabaabinna yerootiif gaaffiif deebii kana boritti bulchineerra gama keenyaan bor walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti fufaa Dooktar Nagarii Leencoo hedduu galateeffanna.